Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane ni nahazongiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana.
mwaramutse diane mwaramutse abaduteze amatwi mu karere tuyahera mu karere k'ibiyaga binini muri repubulika ya demokarasi ya kongo igisirikare carishe abaroberi bashika kuri mirongo ibiri kuri cumi n'umwe b'umuhari m23 inyuma y'imirwano yabereye mu ishamba cimeza rya virunga ibi vyavuzwe n'umukomanda w'inteko za leta muri ako karere ejo ku munsi w'imana abasirikare bavuga ko bishe aba robert mu mutego babateze ku munsi wa gatanu inyuma y'iminsi ine hari ikindi gitero bavuga ko cyabaye cyahitanye abasirikare ba leta mirongo itatu uyu mutego w'igisirikare cya leta ukurikiye igitero simusiga cyakozwe na m23 mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'indwi iheze iyi nyesisi ni mu ntara ya kivu y'uburaruko hafi y'ishamba rya virunga nyene ku birometero mirongo itanu uva ku mugwa mukuru w'iyo ntara ari wo goma abakozi b'ishirahamwe ritabara imbabare croix rouge muri ako karere bavuze ko abasirikare hafi mirongo itatu na babiri bafiriye muri ico gitero leta yo yavuze ko abafuye barimwo n'umusirikare w'ipete rya koroneri umuhari m23 n'umwe mu mihari ijana na mirongo ibiri yitwaje ibirwanisho igisibije mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho izo ntambara zimaze imyaka mirongo ibiri zimaze guhitana abatari bake muri afurika kandi ni muri sudani umuntu umwe yarishwe mu myiyerekano yazindutse ejo ku munsi w'imana mu mabarabara y'umugwa mukuru karutumu hamwe no mu bindi bisagara binini by'ico gihugu babandanya basaba abasirikare batembagaje ubutegetsi mu kwezi kw'icumi mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe kubusubiza abasivile abakoze imyiyerekano ejo ku munsi w'imana barageze mu micungararo y'ingoro y'umukuru w'igihugu igipolisi naco cababonye kibamijagiramwo amasasu n'ivyotsi bikoroza amosozi kugira kibashwiragize kuva ubutegetsi butembagazwa muri sudani abantu barenga mirongo irindwi na batanu baramaze kugwa muri iyo myiyerekano isaba ko ubutegetsi bwoja mu minwe y'abasivile mu gihe amajana n'amajana nabo bakomeretse muri iyo myiyerekano oni hamwe n'impande zegwa n'iki kibazo barabandanya ibiganiro byo kuraba uko cotoregwa umuti muyavuga hanze y'umugabane wa afurika umunyamabanga mukuru wa otane jens stoltenberg yavuze ejo ku munsi w'imana ko igisirikare cy'uwo muryango atamugambi gifise wo kurungika ingabo muri ukraine mu gihe uburusiya bwovogera ico gihugu cyahoze muri repubulika z'abasoviyete ariko uburusiya nabwo bwavuze ko bukeneye gutomorerwa neza ingingo z'umutekano otani itegekanya gufata mu buseruko bwa buraya ibi ni nyuma y'aho ishyirahamwe utani rirungikiye abasirikare muri bimwe mu bihugu birigize bihana imbibe n'uburusiya ku bwoba bw'uko uburusiya bushobora gutera ikirere muri leta z'ubumwe za amerika ho umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi john kirby yabwiye televiziyo ya amerika fox news ejo kuw'imana ko uburusiya bushobora gutera ikirere umwanya uwo ari wo wose Kirby yavuze kandi ko perezida w'uburusiya Vladimir Putin abandanya kongereza abasirikare ku rubibe na Ukraine perezida wa Amerika Joe Biden hamwe n'abandi bategetsi b'igihugu ibihugu byo mu burengero bw'isi barushiriza kugabisha ko atankeka bazofata ibihano ruhasha by'ubutunzi ku burusiya mu gihe bwotera igihugu ca Ukraine Kirby yavuze ko adashigikiye ko ivyo bihano bifatwa atakiraba nk'uko Ukraine ibisaba kandi yaranse kuvuga igisata c'ubutunzi c'Uburusiya ivyo bihano bizotumbera nayo Korea ya ruguru ejo kuw'Imana yarateye misile ya mbere yagiye ikirere kirekire itari bwige riterwa mu kiringo c'imyaka ine abasesenguzi batari bake bavuze ko iyo misile yageragejwe ejo ku imana yagenze ibirometero ibihumbi bine n'amajana atanu mu ntango z'uku kwezi kwa mbere korea ya ruguru yavuze ko igiye gusubira kugerageza misile zayo kandi bishobotse ikazogerageza ngo n'ikigwanisho ca nikleyeri mu makuru y'inkino tugaruke ku mugabane wa afurika muri kameruni inkino za kane zihuza ibihugu vya afurika zirabandanya aho ikipe zine zinjiye mu ca kabiri gishiri ca nyuma zose zamenyekanye ejo ku munsi w'imana izo nazo ni kamerune isanzwe yakiriye izi nkino burkina faso misiri na senegali ni nyuma y'inkino zabaye ku munsi wa gatandatu no ku w'imana mu nkino za mbere z'ico ca kane gishiri ca nyuma kwa gatandatu kameruni yakuyemo gambia kuri bibiri ku busa nayo burkina faso isezerera tunisiya kuri kimwe ku busa inkino za kabiri zabaye ejo ku w'imana misiri yatsinze maroke bibiri kuri kimwe senegale itsinda guinea ekwatoriyale bitatu kuri kimwe inyuma y'akaruhuko k'iminsi ibiri ku munsi wa gatatu ihiganwa niho rizokwinjira mu ca kabiri gishira ica nyuma ekipe zine zisigaye zizohura zizohurwa gukurikira ku wa gatatu senegale izotana mu mitwe na burkina faso ku wa kane naho kameruni ihure na misiri urukino rwa nyuma rw'iri higanwa rya kane ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ruzoba ku munsi w'imana uza ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri kuza
aloyize bigira urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyanti vewa akaburungu komu nongere ndabashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwe muratwumva ata nkomanzi nuko nyene ku mupaka wa gatuna ingingo nkuru nkuru zigize ano makuru umupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda kuva kuri uno wa mbere ni nyabagenda kugendwa inyuma y'igihe wari umaze iminsi warugawe kubera icuka kibi cari hagati ya kampala na kigali twebwe abacuruzaga twarahombye kuko bafunze umupaka ntawongeye kuduhahira hahahaga bakeya abandi bahahaga bari baragiye ikinshimishije rero nuko bongeye gufungura bakaba bongeye kugaruka ku mupaka tugiye kongera dukora icyizere ko turagifite ido ni doyino nkuru y'iyugururwa ry'umupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda n'iyo burundi buhakana ko atabasirikare babwo bari ku butaka bwa kongo ni mukanya isase tunabafitiye n'amakuru agezeho mu gisata ca siporo haba mu rwanda no mu burundi nongere ndabahe mwaramutse nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika n'ikaze muri ano makuru yo muri kano gatondo umupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda wasubiye kuba nyabagendwa inyuma y'igihe wari umaze iminsi warugawe kubera icuka kibi cari hagati y'ivyo bihugu bibanyi mu gicugu cuno wa mbere ijwi rya amerika ryarungitse hasumta kabuyi ku mupaka wa gatuna kuturabira uko vyifashe ashitseyo abwira aloyize bigirimana uko yabisanze
irakoze cyane nk'uko wari ubivuze koko ni saa cyenda za mu gitondo hano mu rwanda icyo nakubwira ni uko niko byari biteganyije ko saa sita zuzuye umupaka ufungurwa ariko iyo saha sinzi n'ubu tuvuga utabyumva hahise hagwa imvura nyinshi cyane abantu basanzwe baba ku mupaka batubwiye bati ni ubwa mbere imvura ntiyari iherutse imvura nyinshi cyane ku buryo nta kimwe kimwe nta muntu ucaracara n'abashinzwe umutekano benshi bari bari hano cyangwa se n'abanyamakuru nibo bari bari hano ku mupaka bose bahise birinda bajya kugama abandi basura mu mamodoka nta muntu n'umwe tugeze tubona kuva icyo gihe wabashije kwambuka keretse tukigera hano twasanze hari umunyarwandakazi umwe wari umaze kwambuka ariko ibyo byo ntibisanzwe ko n'ubundi abanyagihugu n'ubwo imipaka yari ifunze iyo harimo umunyarwanda washaka gutaha bwo n'ubundi yatahaga ariko uko byari biteganyijwe ko abantu baza ku bwinshi kugeza uyu mwanya nta muntu n'umwe uraza kuko niba umwanyumva imvura ni nyinshi cyane hano ku mupaka wa gasenyi mbega hari bande hari abo bitabye ibi birori mu bategetsi b'ibyo bihugu bibiri n'aho imvura yaguye
kugeza ubu ngubu nk'uko abategetsi bo mu rwanda babivugaga bavugaga ko nta birori bizaba byo gufungura keretse gusa kuba umupaka wafunguka abantu bakinjira cyangwa abandi bakinjira mu rwanda abandi bakagenda ubugande keretse nihagira abaza kubyitabira mu gitondo mu gitondo nyine cyo kuri uyu wa mbere ariko muri yavuga ko ari nijoro nta muntu wari uhari yaba abaturage b'aho hafi nta muturage urumva saa sita z'ijoro saa munani nta muturage wari urimo gucara saa sita egome asumta woba wamenye nimba iyindi mipaka nyabagendwa nk'umupaka w'ikagitumba hamwe na cyanika nayo ubifunguye
oya amakuru namenye yo ni uko iyo mipaka yo itarafungurwa ni uyu wari ugiye kuba intangiriro ariko iyo yindi yo ntabwo irafungurwa kogwa leta y'u rwanda yabitekanije kubikora mu ijoro buca niki cyatumye itabikora mu gitondo izuba riva igatekanya gufungura umupaka mu gicugu
nta muyobozi n'umwe wigeze atangaza icyo kintu gusa icyo hari nko gutekereza yewe ni uko bashatse gutangirana n'itariki ya mirongo itatu n'imwe bagatangirana n'inyine n'iyo saha ya saa sita z'ijoro ariko ubundi kugeza ubu nta muyobozi wigeze avuga ngo twahisemo uyu munsi gusa n'ubundi nta n'umutegetsi wari uhari nta muyobozi wari uhari ngo aze kuvuga ngo ndabifunguye ku mugaragaro byari uko gusiye isaha ya saa sita igera abantu bakaba bakwinjira abandi bakaba bagenda ariko nta bikorwa byo kufungura ku mugaragaro byari biteganyijwe urakoze asumuta ntihagira ikindi kiboneka uratubwira mu makuru y'ibiganiro bitaha urakoze turagushimiye urakoze cyane royizi icyo mbona cyo ni uko mu gitondo mu kanya mu masaha ari imbere hamaze gucya ibikorwa bye biza gutangira ni amahirwe n'aba imvura ikagabanuka
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uburundi burahakana ko atabasirikare babwo bari kurwanira mu burasirazuba bwa repubulika demokarasi ya kongo uburundi bwisiguye inyuma y'aho amashyirahamwe yigenga akorera muri ako gace avugiye ko ahangayikishijwe n'abasirikare b'abarundi bateje umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo muri ino minsi pierre claver niyo nkuru adufitiye inkuru ikurikira igisirikare c'uburundi kivuga ko atagikorwa na kimwe gifise mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo gutyo ko atansiguro n'imwe ihari yotuma abasirikare b'abarundi bajayo umushikiranganji wo kwivuna bansi mu burundi tribert mutabazi yabwiye abamenyesha amakuru ko ayo makuru ataray'ukuri
ivyo tumaze iminsi natwe tuvyumva ku mbuga ngurukanabumenyi canke ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu ico twumvesha nuko abasirikare igisirikare cy'uburundi hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijambo igisirikare cy'uburundi rero ntabwo kiri muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo kuko igihugu kibaye cya kongo urabizi ko dusanzwe dufitaniye umubano mwiza kandi ngaha ntibaza yuko nta basirikare ba kongo baba barabibuze mu gihe bataba bagiyeyo hisunzwe amategeko naho biri uko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare b'abarundi muri ico gice ndetse ko batewe umutima uhagaze n'umutekano muke utegwa n'abo basirikare joel na munene ahagarariye amashami yigenga ajejwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya uvira yasiguriye mugenzi wacu vedaste ngabo ko igisirikare c'uburundi kiri mu ntambara n'umuharire detabara urwanya leta y'igitega avuga ko intambara zikaze muri lokarite ya masango ku birometero nka mirongo itandatu uvuye mu gisagara ca uvira hari intambara y'igisirikare c'abarundi kije guhiga opozisiyo yabo yitwa ngo ni rutabara barwaniye ahitwa mu masango iyo mirwano abaturage bahunze bahunze bagenda bamwe imwenda abandi baje mu misozi ya uvira none niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kurwana na regitabara muri iyo misozi yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kurwanya abaturage cyangwa aba mayimari bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya rero itabara icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'uburundi ufite imbaraga asinda urundi ibi biremezwa kandi n'umuvugizi w'uwo muharire dutabara kuri mikoro y'ijwi ry'amerika muri congo uyo avuga ko yitwa patrick nahimana yemeza ko intambara imaze indwi irenga niho umugwi wabo waza barawuhagaritse rero urabona usubira inyuma maze gusubira inyuma waciye wicamo imico ibiri umuce umwe uguma ngaho uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu icyo bikoze umushikiranganji wo kwivuna abansi mu burundi tribert mutabazi yamenyesheje ko igisirikare arongoye aho kija hose hanze y'igihugu kirinda gusaba uruhusha kandi bikubahiriza amategeko mutabazi yatangaje ko ibi bitigeze biba uretse aho cagiye gufasha mu kugarukana amahoro n'umutekano nko muri centrafrica somaliya n'ahandi ryari gisirikare cy'igihugu eh, gishobora eh, kujya gukorera amakungu birazwi yuko bigenda biciye eh, mu bijyanye eh, haba eh, n'imigenderanire y'ubunyagitaniye n'ibindi bihugu eh, cyane cyane nko mu- mu burere nka EAC cyangwa ibindi afurikene cyangwa na zozini amakuru ku burundi duce tuyabandaniriza muri komine bukemba y'intara ya rutana mu bumanuko bw'uburundi ahavugwa abanyagihugu bijukiye kwandikisha amatongo yabo inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu burundi mu isomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana komine bukemba y'intara ya rutana iri mu bumanuko bw'iyo ntara hafi y'ihinguriro ry'isukari sosimo kubera hari igisagara kandi kiguma caguka harangwa amatati menshi y'amatongo kubera igisagara kugira ayo matati y'amatongo atorega umuti abajejwe intwaro muri iyo ntara ya rutana bafashijwe n'ishami rya oni rijejwe iterambere pnide bari ku kivi eraste nijimbere arongoye igisata ntunganyamatongo muri komine bukemba yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika icyo iryo shami rya oni rijejwe iterambere ku isi ryabafashije afatika ukuntu ibintu vyari vyifashe aho hambere tugitangura komine yaranshizeho nk'umukozi icyo gihe nari umukozi umwe nta n'ibikoresho nta na biro twari dufise iyo maze gutangura ikintu gusa komine yampaye yarampaye igitabo kijanye n'amategeko bijanye n'ivy'amatongo bita code foncier ico nico musitanteri yashikirije ariko inyuma yaho twagiye tubona abafasha baje pinide ije yaturasa amamashini aduha n'ibitabo dushobora gukora twandika dukoresheje iminwe mu gukora impapuro ndangatongo ariko rero mu nyuma yarashoboye kuza ituzaniye amamashine iratwigisha n'ubwenge dushobora gucapa mu buryo bugezweho ku buryo dushobora gucapa impapuro nyinshi ku munsi tutarushe kandi biratwaye n'umwanya munini warongoye igisata ntunganyamatongo mu biro vya komine bukemba yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashimishwa n'intambwe igisata arongoye kigezeko mu gutanga impapuro ndangamatongo ubu tumaze kwakira abantu bashika igihumbi n'amajana atatu basabye ko tubapimira amatongo yabo kugira ngo bashobore kuronswa impapuro ndangatongo abamaze kuzironswa bashika ku majana abiri na mirongo itanu rero ariko nibaze ubuhoho ko twarose ni- n'ubwenge dushobora gu- gucapa dukoresheje iminwe intuze imashini eh, kandi twaba dufise n'ivyo kwiyunguruza imoto nibaza yuko ubu tugiye kwakira benshi kurumva ko hari abenshi babisabye kubera ko byari bigoye gushika mu mitumba nibaza yuko tugiye kwakira benshi cyane kuko benshi babyituwe ubu ni benshi abitura igisata ntunganyamatongo ku biro vya komine bukemba barashima iyo ntambwe bashitseko yo kuronswa impapuro ndangamatongo ntungwa nayo monika abakunzi b'ijwi rya amerika bamusanze ku biro vya komine bukemba yaje gukomoza urupapuro ndangatongo avuga ko urwo rupapuro ari ingirakamaro cyane hariho uburyo cyane abakenyezi turenganywa ariko umaze kuba urenganywa mu byo ufitiye uburenganzira umaze kwitura igisatangana amatongo twararenganuwe cyane nka jewe nararose iserifitika iranga ubwo bwatsi bw'iwanje nari narenganijwemo na basaza bacu ariko maze kwitura sene bikadutunganyiriza naciye ngirwa amahirwe ni umuntu akunda gukurikirana radiyo cyane cyane ndumva ko icyo gisata amatongo bitunganiriza abantu kugira ngo abasiga bose abasige abasize mu muco mwiza afatiye ku kamaro k'urupapuro ndangatongo urongoye igisata ntunganyamatongo muri komine bukemba ahimiriza abanyabukemba kwitabira uwo mugambi tugitangura komine yaranshizeho nk'umukozi icyo gihe nari umukozi umwe nta n'ibikoresho nta na biro twari dufise iyo maze gutangura ikintu gusa komine yampaye yarampaye igitabo kijanye n'amategeko bijanye n'ivy'amatongo bita code foncier ico nico musitanteri yashikirije ariko inyuma yaho twagiye tubona abafasha baje pinide ije turasoma amamashini aduha n'ibitabo dushobora gukora twandika dukoresheje iminwe mu gukora impapuro ndangatongo ariko rero mu nyuma yarashoboye kuza ituzaniye amamashini iratwigisha n'ubwenge dushobora gucapa mu buryo bugezweho ku buryo dushobora gucapa impapuro nyinshi ku munsi tutarushe kandi biratwaye n'umwanya munini yaba uwarongoye igisata ntunganyamatongo muri komine bukemba eka n'indongozi z'intara ya rutana nta kindi basaba ishami rya onu rijejwe iterambere pnud ni uko ryobandanya rifasha kugira abanyagihugu bo mu makomine yose agize iyo ntara bandikisha amatongo yabo kuko benshi muri bo ari ba ntaho nikora
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru ya siporo ubu naho mu gihugu cy'u rwanda inyuma y'icyiciro cy'imikino ibanza muri shampiyona y'umupira w'amaguru ekipe ya apr fc niyo iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo inkuru tubaza mugenzi wacu jean claude munyandinda akurikiranira na hagufi amakuru ya siporo n'imikino ku bw'ijwi ry'amerika mu mupira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize harangiye igice cy'imikino ibanza muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda nyuma y'iki gice cya fazale ikipe y'abasirikare b'u rwanda aprfc niyo iri ku mwanya wa mbere ikagera amanota mirongo itatu na rimwe mu mikino cumi n'itatu ikaba isigaranye imikino ibiri y'ibirarane izahuramo na mukura victory sport ndetse na rutsiro fc abakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu rwanda barasanga aprfc ishobora kongera kwisubiza iki gikombe cya shampiyona ariko bakongeraho ko ikwiye kwikubita agashyi ubuhangange bwayo ikabugaragaza no mu ruhando rwa afurika cyane cyane ko ikunze gusezererwa itarenze umutaru ku mwanya kabiri turahasanga ikipe ya Kiyovu Sport ifite amanota makumyabiri n'icyenda mu mikino cumi n'itanu iyi kipe yatangiranye amashagaga ivuga ko nayo yifuza gutwara igikombe ariko ku musozo w'iyi mikino ibanza yerekanye ko ikiri ya Kiyovu Sport idashimwa kabiri Rayon Sport yicaye ku mwanya wa gatatu n'amanota makumyabiri n'atandatu bamwe mu basesenguzi ba ruhago yo mu Rwanda bavuga ko n'uyu mwanya wa gatatu Rayon Sport iwukesha rusengo urebye zagarazagara imaze igihe ivugwamo nko guhindagura abatoza kwivumbura kw'abakinnyi kudahembera igihe n'ibindi ikipe ya kanini ya AS Kigali n'amanota makumyabiri n'ane iyi kipe ya yatangiranye shampiyona ubukana bwinshi andi makipe arakangarana ariko buhoro buhoro itangira kugenda kigongogongo umutoza wayo Eric Nshimimana yaje gusezererwa asimburwa na Jimmy Murisa nawe utarahatinze ubu ngubu AS Kigali iyobowe n'umutoza Mike Mutebi ukomoka muri Uganda uyu nawe aherutse gukubitwa icyuhagiro na mugenzi we Kamarade Banamwana wa Etoile de l'Est ubwo iyi kipe y'akarere ka Ngoma yatsindaga AS Kigali ibitego bibiri ku busa ku mwanya wa gatanu hari Musanze FC ku manota makumyabiri n'atatu ifite kugeza ubu iyi kipe yagaragaje umwete n'umurava abakunzi bayo bakaba barimo kuyisaba gukomereza aho ikipe ya polisi fc iri ku mwanya wa gatandatu nayo ikagira amanota makumyabiri n'atatu ikipe y'abapolisi b'u rwanda ikomeje kugaragaza umusaruro nkene nubwo nta bibazo birebana n'amikoro bijya birangwamo kugeza na n'ubu umutoza wayo frank nutari ntabwo arashobora gukaza ubugi bw'abakinnyi ngo bushobore gukeba amakipe bahanganye iyi kipe kandi ikomeje kuvugwamo abakinnyi bishyira hejuru bakigira indakoreka biyumvamo ko aribo kamara ibi bikaba byagira ingaruka ku musaruro w'ikipe uyu muco utari mwiza w'abakinnyi wo gutsindisha umutoza kandi si uwa none muri polisi fc kuko wakunze guhwihwiswa ku gihe cy'umutoza Cassandre ndetse no ku bandi bagiye bamukurikira amakipe atanu akurikiraho aragaragaza ko ari akazu yazi ku buryo nta yindi ntego usibye kwigumira mu cyiciro cya mbere ayo makipe ni Marine FC ya karindwi n'amanota makumyabiri na rimwe Mukura Victory Sport ifite makumyabiri ikaba ari iya munani Bugesera FC ya cyenda n'amanota cumi n'arindwi Rutsiro FC ifite cumi n'atandatu ikaba yicaye ku mwanya wa cumi na Gasogi United ya cumi na rimwe nayo ifite amanota cumi n'atandatu umuyobozi w'iyi kipe ya Gasogi United umushoramari Charles Kakoza kuwa kane w'icyumweru gishize yari yatangaje ko avanye ikipe yo mu irushanwa ariko nyuma y'amasaha make gusa yongera kwisubiraho intandaro yo gukangisha gusezera muri shampiyona ni ikiswe ubujura bwakozwe n'umusifuzi Saidi Ndayisaba ubwo yangaga igitego cya Gasogi United mu mukino wayihuje na Rayon Sport kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ibindi bigaragaza ko federasiyo yuzuyemo mafiya umwanda twebwe dufashe decision ikipe tuyivanye muri competition with effect from today abakinnyi bacu bazakomeza gukoza imyitozo tuzakomeza kubahemba ariko ntabwo tuzakina shampiyona nta nubwo dushobora no kugaruka nubwo zaba imbuwe z'imana kuko ibi ni umwanda ntabwo ushobora gukora ibintu mwabonye umupira twakinnye mwabonye eforo twakoze arbitrage yaje iri bifiti nibyo tuvuga niba adakemura iki kibazo hari igihe abantu bazarwana hanze y'ikibuga these guys they are playing with emotions ibyo mubyumve wakubona ibintu nk'ibi ngibi ukavuga ngo ugiye gushyira amafaranga mu mupira none banashebeje na minisitiri waje kureba maki amakipe atanu ari mu myanya y'inyuma ku rutonde rwa shampiyona ni etoile de l'est ya cumi na kabiri espoir fc iri ku mwanya wa cumi na gatatu gicumbi fc iherereye ku mwanya wa cumi na kane gorira fc y'umuherwe yusuf mudaheranwa ya cumi na gatanu n'amanota cumi na rimwe tutibagiwe etenseri efusa ya cumi na gatandatu nayo ya nyuma nayo ikaba ifite amanota cumi na rimwe n'umwenda w'ibitego cumi na bitatu muri aya makipe atanu ameze nka ka kanyoni karitse ku nzira gahora kavuga kati nzapfa nzakira simbizi hashobora kuvamo amakipe abiri azamanuka mu cyiciro cya kabiri yari claude munyandinda i kigali
jean claude munyandinda tugukengurukire mu gihugu cy'u burundi naho ihiganwa ry'umupira w'amaboko basketball ryaraye ritanguye umugwi w'urunani niwe uhabwa amahirwe yo kuzotwara igikombe watanguye utsinda mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'uno mukino ryaraye risozereye indwi yaryo ya mirongo ibiri izi nkuru ko ari zibiri twaziteguriwe na mugenzi wacu desire hatunga imana kuri uno w'imana niho bujumbura hatangura izo nkino zo gukurakuranamwo kugira hasigare imigwi itandatu mu icende ry'ibujumbura iyi itandatu izocija hamwe n'iyindi ine yo hagati mu gihugu hanyuma iba imigwi icumi izokina ihiganwa ry'uburundi bwose iryo higanwa rizofatwa mu mugongo n'ikinyobwa kitagira umwambiro viva muri izo nkino rero zabaye umugwi wa dinamo uharugwa mu yifashe neza mu burundi watanguye utsindwa na remesha ku manota mirongo itandatu n'atanu kuri mirongo itanu n'abiri new star yatsinze mutanga united ku manota mirongo irindwi n'abiri kuri mirongo itandatu n'ane rezipo batsinda muzinga ku manota mirongo umunani n'atatu kuri mirongo itandatu n'atatu nayo urunani wirahiye jimukana ku manota mirongo icenda kuri mirongo itandatu n'atatu alain cristal amenyereza jimukana amenyesha ko abakinyi biwe bari bagwaye ariko byatumye mu minota ya nyuma atakaza urukino tukaba dufite abakinnyi bake notama n'abakinnyi babiri tugendera ko batari byenanzwe nka gasonga yaragwaye twagize ikibazo cya efekitife nk'uko mubibona murabonye yuko twagerageje tukabajya imbere bagasubira bakatujya imbere yari diferanse do senke yari kate minute mugabo iheza ari diferanse do vensete donke batwinjije ven point muri si daniyeli minute ni ikibazo cya efekitife twagize nibaza yuko niba abakinnyi basubira gukora hamwe turi hamwe nk'uko twama tuje twese dukwiye n'amapresure yagabanutse nibaza ko atakibuza yuko iyi defete izotwigisha ahubwo tukaraba yuko izisigaye zose twagerageza kuzitsinda kugira ngo dushobore kuja muri liga mu muguru na nihoho bamenyesha ko iri higanwa baje bariteguye kugira baritware richard patrick ngwije uruvugo amenyesha ko intumbero yabo ari ugukina inkino zose nk'ugwa nyuma navuga ko jimukara musanze ni ikipe nziza musanze icyo nibaza ko twagiteguye cyane kandi twiteguye na objectif kandi turazi iyi tunwa ni tunwa irimo guhura ni nka fazare yonyine kugira uje muri zitandatu za mbere urumva yuko ni match dusaba ko twitegura cyane ni amaci imwe tureke na jimukana ni amaci imwe tuzokina zose tuzofatanya finale muri izo nkino zose zabaye umukinnyi icuma nowe toto wa mutanga united niwe yinjije amanota menshi aho yashikanye mirongo itatu n'umunani naho bitabujije ko umugwi we utsindwa umupira w'amaguru naho ku ndwi ya mirongo ibiri burundi sport dynamique yatsinze top junior igitsindo kimwe ku busa umumenyereza w'uwo mugwi jumayine akamenyesha yuko ari munezero muri uwo mugwi kuko gutahukana amanota atatu ari igikorwa kitoroshe mu ihiganwa ry'uburundi muri ino minsi urukino rwari rumeze neza ntirwari rworoshe kuko top junior iri mu kibanza cya kane kugira ngo uyironke ko amanota atatu ntibyaba byoroshe ifaze turi irakomeye irakomeye kuko ekipe zose na ekipe n'imwe ishaka ko ikoroka hakaba n'izindi zishaka ko ziba iza mbere hakaba n'izindi ko ziba muri zimwe zine z'imbere urumva shampiyo zitegereza kuba igoye muri faze returu ntiwovuga ngo iyi nyimaze gukoroka iyi nyimaze kuba iya mbere bakora shampiyona ikigoye mu zindi nkino zabaye kanza united yanganije na musonga ati ibitsindo bibiri ku bindi atletico new oil yatsinze message igisindo kimwe ku busa flambo du centre yatsinze wayari ibitsindo bibiri kuri kimwe ni navyo kandi vitaro yatsinze aigle noir buja city yasumbije cyane flambo de l'est mu kwitsinda ibitsindo bine ku busa bumamuru nayo itsinda rekroko ibitsindo bitatu ku busa uwo mugwi wa bumamuru wo mu ntara ya cibitoke uracari mu kibanza ca mbere inyuma y'inkino mirongo ibiri kuri mirongo itatu zitekanijwe mu higanwa ry'uburundi desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo ibiganiro vyari biremeshejwe na jwe diane ninahazwe dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimo diodone cubahiro yavyegeranije na asumta kaboyi yari yanyarukiye ku mupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda kuturabira ingene iyugururwa ry'uwo mupaka ryagenze inyuma y'imisi wari umaze wugaye kubera icuka kibi cari hagati ya Uganda n'u Rwanda ino nkuru tubasabe rero kubandanya mugira ico muyivuze ko kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turasubira mu biganiro bindi biri imbere ngiye kubategurira radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika